bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana ku mabwiriza ya senzage umupfumu abwira rusiya na maritini ko ubukwe bwabo budakwiye ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
mbega muracyabaho marisiya mbega uraho muga yego yego unyisangiye mu murima kuki utatuma umwana se ngo ambwire
umurima se kanange ari bwo buzima bwanjye ahubwo se kutabira wenyine ntagira ntese muga
yewe wa mugani nibyo da aha ngize n'imana unyisangiye mu murima nyine uranyizaniye nyine ubwo uranyereka uko batera ibirayi nka kumwe kw'iwawe
ahubwo si uyu murima ntabwo wawusoreyemo ibirayira reka reka byo gusimburanya ibihingwa rwose nanjye ndabizi uyu murima ureba ubu ntusaruyemo ibigori ah icyo ni kimwe none se wawurimye ryarira
eee hashize nk'ibyumweru bibiri icyo nacyo uragitsinze rwose nuko ubutaka bwari bwarafatanye neza neza kandi rero ubu turi no mu gihe cyiza cyo gutera ibirayi eee erega narimye kare kugira ngo nyine twinjire mu kwezi kwa nzeri niteguye neza
ariko rero senzage ndakumva.
amande ngo icyo sinzi kuri buyabone ngo amande waba muriki se mwabuje rwose ko tubanye neza ye ngaho mbwira impamvu utaje gutwara agashimwe kawe ngewe se ubu se nikanca mu myanya y'intoki uzavuga ngo iki ko Eh, mabo rwose uzapfumbate rwose ukomeze kazagume mu gipfunsi naho ko ubizi ko amafaranga atemba nk'amazi Eh.
uwakubwira kuyabuza kugira aho ajya wabishobora senzage mabo ntaba nkubeshye rwose twese icyo dukora ni ukuyereka inzira nyiranyuramo yihuta ngo Eh.
bataduhutaza naho Eh, rero naho kubika byo rwose Eh.
nanyuze rero no mu gisimu cyawe nabonye ufite ifumbire ihagije y'imborera eee ifumbire yo nyibitseho rwose ku bwinshi hanyuma se eee ufite imbuto wizeye ubuziranenge bwayo ra eee mfite ibirayi natoranyije mu byo nejeje kandi nabibitse neza rwose umva marisiya na rwose Mm.
umva marisiya yego icyo cyo uragitsinzwe rwose reka reka nkwemerere imbuto kabisa Mm? urebe umwana umutume mu rugo maze muhe imbuto nziza uzaba ariyo utera ubundi urebe itandukaniro ryazo ushaka Hey.
ubwo urakomeje Mm, ndakomeza se none se muri iki gihe hari ugipfa gutera imbuto yose abonye Mm? ubu twe dutera imbuto zivuye ku batubuzi babiherewe uruhushya na rabu eee Eh, kubera ubushobozi nyine baba babifitiye aha ariko nawe mugaga
umva marisiya ndakumva ibyo wita imbuto rwose ntiwamenya ingano y'indwara y'ibirayi wabibikanye Mm? erega iyo uteye imbuto nziza yego wahongera amahirwe yo kugira umusaruro mwiza kandi mwinshi eee ibyo ndabishimye kamana arashakira iki Eh.
alo uti reka ye ubwo urakomeje biranshimishije rwose reka iyo nkuru nziza nyibwire senzage turi kumwe ye ye nawe wirirwe Eh, ngo bimeze bite se mabo ngo bimeze bite Eh, mbwira ngo bimeze bite se ko wakoze akazi kanoze Eh.
none ubu nkaba ngiye kuguha agashimwe kawe Ye.
kandi n'amande nateganyaga kuguca He.
nkaba nyasubitse U- u- u- ngo urasubitse habaye iki se kandi mabo habaye iki Eh, mbwira banza wakire akire akira rwose nyuma eh.
ye Mm, none se wabura- utangiye kuyabara se tukiri kumwe senza ko n'ubundi si umubare wayo udahinduka Eh, wa muntu wese.
wabitse ukaza kubara witonze koko Eh, yewe koko wa mugani wawe ni uko nyine aya mabura agasa natajya ashiribara naho ubundi
urumva rero Eh, ndakumva wakoze akazi keza ngo ubu kankindi ari mu bitaro ngo urakomeje mabo Ngo- ngo yabaye iki ntuzi si ibyo wakoze Eh, ma- ma- mabo no- none si ibyo nakoze ni ni ibyo kumujyana mu bitaro koko Eh, eh, urumva Eh.
ngo kagena niwe uhamagaye mukamana Kagina, eh, Eh, eh.
ngo amubwira ko kankindi yaraye acibwamo Reka.
ngo anaruka cyane Ye.
ngo muri icyo gicuku ahamagara imbangukiragutabara ihita imujyana kwa muganga ye Eh, hararembye noneho cyane hanyuma rero ubwo icy'imbuto turagikemuye yego reka nkwereke uko uzatera ibirayi rero ngo uteze yombi rwose icyo nzi cyo ni uko ngomba kuzabanza ngaca muri iyi ntabiri mirongo itandukanyijwe n'intambwe enye z'ikiganza si byo se icyo nacyo uragitsinze rwose noneho noneho muri iyo mirongo yego uzanyanyagizamo ifumbire y'imborera kandi ihoze neza yego Eh, hejuru yayo rero uzashyiramo imvaruganda ya npk cumi na karindwi cumi na karindwi niba kandi nayo utayifite buryaga nayo nayiguha oya rwose mbaye ngushimiye ubwo rero kuri za fumbire ukarenzaho agataga gake yego rwose Eh, ubwo rero ukiyegereza imbuto yawe kuko akazi ko gutera imbuto nyabyo kaba gatangiye komeza rwose ndakumva ubwo rero ujya muri ya mirongo yego ugacukuramo utobo tureshya n'igice cy'intambwe y'ikiganza cy'ubujyakuzimu ndakumva rwose Eh, noneho hagati y'akobo n'akandi hakajyamo intambwe imwe n'igice by'ikiganza yego ubwo rero urabyumva nyine ko ari santimetero mirongo itatu ah nabyumvise ubwo utwo twobo ni two two guteramo ibirayi ntubaze rwose ubwo rero muri utwo twobo Yego.
nabwo ushyiramo ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera Ye- urumva yego noneho hagakurikiraho icyo twita guhoza Eh, Eh, uhoza eh, guhoza guhoza ni ugushyira agataka gake kuri za fumbire yego eh, kugira ngo zitazagira aho zihurira n'ibirayi bikangirika ese mama Eh, ikaba yabitwika Hmm, Eh, naho ubundi bi- bikubitanye nta gataka karimo eh.
aha yabyotsa da ubundi bigahita byangirika ah ese Mm.
ngo kwa muganga basanze mu maraso ye harimo imyanda myinshi ngo ngo none bamushyizemo muri serumu twamushyize mu maserumu ko afite imyanda mu maraso ye Eh.
ubwo se ntubyumva buriya nyine Eh.
umuti wamuhaye uri gukora akazi kawe ahubwo bagize amahirwe Eh.
ntiyananguka ubundi ngo amarozi azirana na serumu yewe Eh.
none se yapfa kandi naramuhaye ibitica ko numva se ufite ubwoba yewe Eh.
haba ariko mabu ngengira ubwoba Umva kandi Eh, ngewe ntabwo bamfite habe na mba ntabwo ariko uvuga utanze Eh, ni ukuri ko imana ubanza utaramenya rwose ngewe yawe data we kweki Eh.
nkumva eh.
nkubwije ukuri ngo nidutegurane umushinga ujye ushyira umutima hamwe urumva kuko rwose uwo mushinga nzaba nzawukorana ubuziranenge ahubwo ujye uhita rwose utangira kubara inyungu ako kanya ibyo ndabizi Eh.
nuko gusa mbona utangiye kubunza imitima wibaza byinshi nyine icyo mbunziriza imitima eh, ni ukwibaza ukuntu namuhaye umuti utera ushwima none nkaba numva hajemo n'ibindi umva se nzagera byakaze none se hari uwakubwiye uburyo umuti uvuga ukora ariko nanone uhasanga nyine urushwimi iyo rutangiye kumera umubiri uhinduka nyirawo erega wa mugani w'abaganga n'ikindi kintu kiba cyinjiye mu mubiri Eh.
icyo ari cyo cyose bisa nk'ibihindutse birahindagurika Eh, nibyo wa mugani kuko wasanga ari ari uko bitangira nizere ko gusa ntacyo ari bubi
ubwo kandi iyo umaze guhoza ndakumva ugenda urambikamo ikirayi muri twa twobo yego kandi amaso yacyo areba hejuru ah yego rata Eh, ubwo noneho ugasubiza rya taka wari wakuyeho ubundi ukaryorosa ku birayi warangiza ugashimira imana kuba wabiteye imvura itakuri ku mugongo Hmm. Eh, urakoze cyane ugira ngo ntumpaye amasomo
Eh, amasomo ngomba kuyaguha nkagerekaho ndetse n'imbuto y'indobanure ndetse n'ifumbire y'imvaruganda Eh, kuko rwose nibyo nabonye udafite nagushimiye rwose Eh, washimira wagira ariko Eh.
ugomba kumfasha uriya mukobwa wacu rusiya tukareba ko yarekana na maritini ha umva muga rwose ibya rusiya na maritini byatangiye kumbana urujijo ariko ndashaka guhamagara rusiya akaza tukicara tukabisubiramo rwose nzamukoherereza zarari ubundi urebe ko wamukura ku izima ni ukuri uzamwohereze
ariko nubwo wambeshye senza ubanza ufite ubwoba ko yapfa rwose narangije kukumenya ubwoba bw'icyo ariko mawe Numva.
ngewe se zanjye ngo mfite ubwoba ko yapfa ngewe ubwoba ah papa ubwo se yapfa naba mpumbye iki gihe ko nta mwenda mbamo ngo wenda yaba agiye atanyishyuye nashaka apfa atambamye naringize ngo reka reka biraguhangayikishije reka reka reka njye bimpangayikisha Eh.
rwose njyewe itangazo ryo kubika naryumva nemye ngaramye nkanigurira icupa urumva Cya, cya, cya, gusa ni- ntibyambuza gutabara akagina kuko rwose iyo yabonye ajya kumpa icupa ntabwo uragende burundu reka reka ngaho rero genda unezerwe muri ako gashimwe kawe senza yewe urakoze uba wiriwe rwose mabu ubwo turakomeza duhana amakuru y'uko bimeze Eee, nabicungira hafi Yeee.
yego yego ye Hmm. Ha- ha- harya ubundi amaya ngahe reka nyabare ndebe amafaranga se yo kugambanira ubuzima bw'umuntu ajya aba menshi hari yuda yahawe yata- yatanze umwana w'imana ntiyari ubusa ubwo njye natanze umwana w'umuntu usanzwe nkwiriye ubusabusa kuko aribwo buruta ubusabusa kane bitanu icumi Mm, yaba we nk'uko nabivuze apu nabonaga umukamato w'inoti za bitanu kumbi sinkamenye ko mo imbere yapfunyikiyemo iz'igihumbi hapapa dore n'iza magana atanu da ariko ariko nk'izi zo ziba zijya he zagiye zisigara mu maturo mu nsengero urambonera di apu ntacyo ndajyana aya n'ubundi ntacyo naranguye kandi nta nubwo ndi butange umusoro ku nyungu cyangwa ku nyongeragaciro aya ndayariye
halo mukama ndakumva mawe none se yewe erega isaha twahanye yageze
erega nagiye mu kabande nzi ngo ndahita ngaruka Hmm, nsanga amashu yanjye yarwaye amashu yawe yego ariko se kandi ayo mashu yawe ejo bundi ejo bundi sibwo wambwiraga ko indahaga zayagabyemo ibitero izo zo nayo nazihashije z'akanyagwa ubu rero noneho nasanze yarwaye indi ndwara yitwa ububembe cyangwa umurima wawe barawuroze mukama
mawe ntawawuroze amashu yanjye rwose arwaye indwara izwi none se ko wambwiye ko wateye imbuto nziza ibyo bije bite
erega mawe nk'iyi ndwara y'ububembe rwose ntabwo ituruka ku mbuto iyi ndwara ubundi iterwa na virusi ya mozayike ikwirakwizwa cyane cyane n'udukoko bita uduhunduguru
utwo tuburagasa ni se two tuba tuyikuye
mabo tuyikura ku yandi mashu yanduye no ku bindi bihingwa biri mu muryango umwe n'amashu cyangwa se ku bindi byatsi biba bikikije umurima ntabwo bizoroha
wahora ni iki ubu rero icyo ngomba gukora ni ukurandura ibihingwa byanduye biri mu murima n'ibiwukikije
umva rero kankindi wahamagaye nkubwire ngo turagoswe impande zose urumva ku ruhande rumwe turimo turakora uko dushoboye kose ngo abana badashaka n'abari abavandimwe ku rundi ruhande umugabo wawe nawe ariho arakora uko ashoboye kose ngo yerekane ko twabyaranye atese ko avuga se ko twabyaranye nzaba mwita ibyo yabigaragaza ati Mhm. kandi ngo maritini yaramubwiye ko ashaka kwipimisha bakanapimisha nzaba mwita Ariko ye- urumva nko kugira ngo barebe ko ari abavandimwe
ibyo bintu se ko bihenda koko kagina yabyikorereza Mhm. ngo bafite umuterankunga ubwo urakomeje Mhm. ko yabimbwiye akambije impangara nta mwana wanjye nabaha maritine we afite imyaka y'ubukuru azagende bamupime ariko umwana wanjye ntawe nabaha Mhm. oya nibwo rero byaba bigaragaye ko hari ikibazo maze rero n'imanza zikaba zabona aho zihera
nta miti se batera mu mashu yayirwanya imiti ibaho da habaho rwose imiti irwanya uduhumyo batera mu gihe ishuri ririmo kubumba ariko nyine njye nararangaye urabyumva ntabyo nakoze ubwo rero ni ukwihangana nta kundi wabigenza Ii, ubu ingamba nyazo nyine nzazifata ubutaha nk'ubu ngubu uyu murima sinakwirahira ngo nzawusubizemo amashu reka da ubu ni ukuzashyiramo ibinyampeke nk'ibigori cyangwa ibinyamisogwe nyine nk'ibishyimbo n'ibindi ndabyumva ubwo ni muri za ngamba zo gusimburanya ibihingwa mu murima ntubaze rwose mabu ni uko biri
ubwo se wowe ukabona byagenda bite ndabona wabwira maritini akava muri iyo migambi harya sinakubwiye ko yanyuriye ngo uwo mpetse avinda imwe na rusiya warabimbwiye none ubwo ngize icyo mbimubwiraho sinaba nivuyemo none ubwo umuntu ufite urufunguzo ni kagina n'uwagira icyo akora yagikora mu ruhande rwa kagina Mhm. ikihese umuntu yakora ngewe icyo mbona nakora Eh, ni uguta kagina mu rugo kuko n'ubundi nubwo yashora imanza yaba asaba ubutane noneho mbe bumuhaye nta manza aho kugira ngo tuzakorwe n'ikimwaro sibyo se ah, uwo mwanzuro ko waba utyaye aha reka nkwereke reka tubanze tuwutekerezeho iminsi mike noneho tubone kubifataho umwanzuro
ohoho uyu mwanzuro usharira kankindi afashe wo guta akagina mu rugo ntugiye gusubiza ibintu rudubi ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utu n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paje yawe ya fesibuku minagiri